my correct people, hmm no be small dragging o we just just dey hear another gist now say hmm dem don drag uh, oloritobi when he just born pikin becos of wetin marian go do hmm no be small tin my people. welcome to bose corners tv Now today be the first time i dey come across my channel I abeg make you subscribe before you start to watch and may you leave your comment after you don watch finish god bless you my people. They say olori marian kayamata wen olori marian go see when he bring come out for Toby room They say olori Toby say not be him get ammo, say not be him put am for there but what wetin they shock me now be say why be say person when he just newly born pikin na him marian come disturb ah ah i still remember one time when queen naomi don't talk and say this Maria, say we don't even ife go out make i no forget say now when dem newly married queen naomi under six months now oni of ife start to the date Maria. e say wen dem come go out the gist when i hear na dem come see with somebody weda na im e broda gbero na dem come see mariam for dear. there na kabiyesi come go meet mariam They go one party He say only kabiyesi come live and with gbero alone Now he he can't deal with mariam He don't tire na him come send uh, uh, uh, all these uh, people when when they follow dem come send am to go meet He say ah e don tire for here make e find as he go take on drop am kabiyesi come say ah shebi you get you dey see your menstruation na im make i no sit down near am im come say ah you when we comot for house you ask me how you take know say i dey see my menstruation i no see my menstruation i no dey under menstruation he say na so na that day he say na so mariam take know kabiyesi o for that party wey dem go na so kabiyesi start to dey date mariam He say no believe his eyes That the day wey dem marry he she shocked. say ah nobody say lady when he humiliate her no be this one hmm mariam e wicked though as una dey see and so see am now e don't go from kayamata put for oloritobi room because he doesn't say oloritobi now He don't bump pikin you want oloritobi now to train her children outside the palace right just the way queen naomi Till dey train her son outside the palace you not born though. i no laugh you with pikin Then the ones when e born pikin you know wan made dem train dia pikin Made the pikin grow for palace don't be just born now Now you just start you just start to the do your do for her body you understand i no know she is very very heartless o oh. this this uh, wetin be her name maryam maryam dey very heartless my people. my correct pipo wetin dem con dey talk now be say. make as i don ask oloritobi say who get dis juju dis charm eh, oloritobi say no be him get am. e no know how dat charm take enter her room. na di tin na im make aviazi come say ok now. Eh, pipo go say if not be you get am okay now make we do it like this, make we do it like that. This make we invite ifa so that ifa now you just newly born pikin now and all dis kain thing, they're not supposed to They ask you because me i don't know why mary and do am allege what wetin i hear for outside Now im this, dis gist i don't know why mariam do wetin he do and you just newly born your picking? Now e come tell am say yes right now make make e relax Only of Ife say make e relax herself because she use operation take born e say after everything they will call because people come shock people don't even know why she doing. He said, "They oh, dem come call dis pipo wey they call am all these uh, prince chief prince May they come see who gets the kaya manta the sham the pot of sham you understand because tobi say nobody get them. so who can get them? nobody know right now person woman wey just newly born na is all they talk and say ah see olori mariam dey frame am for inside palace o because dis charm now wen he go carry come no be she get am o oh. she no know where olori mariam take go carry dis charm eh, come out you understand she wan just born na because she just born pikin olori mariam wan spoil her mood na im make am she dey do all dis things na make many of you even say okay now make dem relax first make she first come back from hospital and before she come back say now we are in a mood of happiness This one where Mary and go carry come oni of ife say she is not interested and she believe uh uh uh uh toby philip as he said, no be him get am she believe and say no be him get am e come tell am say there is he come say there is something because kabiyesi don know these people He say there is something when olori mariam dey look for olori mariam dey look for e dey sense that e with me as uh, uh, queen dey very happy and e dey weak and she just newly born now e dey very very happy as e born pikin you know person wey born pikin after e don cry that cry of pains now e go come dey happy okay now e come tell am say right now e no want anything wen e go take disturb am shebi una dey hear me e say e no want anything wen e go disturb am say make dem leave everything first say after everything say e go see to it. my people, do you know that? Olori Mariam was found in the apartment of Oloritobi Philip. They see her for there. They come out and say, "What wetin she dey find? He say e get did she forget when she dey find. Say he tell Toby first. And Toby come say make e go there go collect am. Meanwhile, right now, people supposed to know say now she now he do that thing na him keep charm for there na him go keep um, um, um, this thing for there say no be toby philip na him do am so that thing now dey make people dey shock dey surprise say ah, ah why olori mariam come dey do this kind thing to somebody when e know say e just born pikin why my people? why olori mariam why